bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazuye ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
ishuri ndigamo jewe turi abanyeshuri ijana na cumi na batatu turavyikana ku ntebe dushobora kwicara nk'abantu bane wumva tugavyikana kandi n'abarimo batwigisha barimo batwigisha nk'umwarimu umwe ashobora kutwigisha akaduha ikuru zine sinzi ko n'ahandi mu nkambi ari kubiri ariko mu nkambi je ndemwo ndi umwigisha ariko ndaraba abarimu benshi usanga ata bushobozi bwo kwigisha bafise bigiye umwe usanga yarigiye kuboha intsinga ugasanga arigisha ibiharuro igifaransa abo mwumvise umwe n'umunyeshuri wundi ni mwigisha wo mu ikambi ya nyarugusi iri mu gihugu ca tanzania bagaruka ku bibazo bitandukanye bahura navyo turagaruka kuri iyo nkuru ahandi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hakuno banza nkababwira muri make ko igisirikare ca leta zumwe za amerika cagavye igitero c'indege muri somaliya cica abarwanyi batatu muhari w'iterabwoba al shababe nk'uko amakuru mu ava mu burongozi bw'igisirikare ca amerika ku mugabane wa afurika africom abivuga iki gitero gishasha cabereye ahitwa kai aidi ni hafi ya dadab shil mu ntara ya mudugu ku munsi wa kabiri igisirikare ca amerika carakoze ibitero muri iyo ntara nyene ku magenekerezo ya cumi n'icenda na mirongo ibiri ukwezi kwa cumi na kumwe vyahitanye abarwanyi mirongo itanu ba al shabab ababibonye babwiye ijwi ry'amerika ko iki gitero gishasha cari gitumbereye imodoka za al shabab bagasigura kandi ko izo modoka zari z'umukomanda wa al shabab azwi ku izina rya abishakur mohamed mail ariko ntacemeza ko yoba yari imwe muri izo modoka abasirikare ba amerika ku mugabane wa afurika bavuze ko ico gitero co ku munsi wa kabiri ata munyagihugu cakomerekeje canke ngo gihitane iki gitero cashikanye ibitero mirongo itatu na bitandatu abasirikare ba amerika bamaze gukora muri soma somaliya uno mwaka mu ntumbero yo kurwanya al shabab abategetsi ba afghanistan basigura ko umwiyahuzi aturikije bombe yari mu modoka ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu hanze y'ikompanyi y'abongereza yicungera umutekano ku murwa mukuru kabul habona guca hakurikira amasasu y'umurwi witwaje ibirwanisho kuri ico kibanza umuvugizi w'umushikiranganji wa afghanistan w'intwaro mu gihugu hagati najib danish yamenyesheje ko ico gitero niwe yamenyesheje ico gitero kandi akavuga ko abantu bashika kuri icumi bahasize ubuzima abandi batari bake nabo barahakomerekera ariko nta gitigiri kabiri cabagavye ico gitero kiramenyekana iyo kompanyi y'abongereza ivuga ko yatanga imyimenyerezo ku gipolisi ca afghanistan abatalibani bemeje ko ari bo baturukije iyo bombe bongera bararasa ko ico kibanza kiri mu bicungerwa cane i kabul ico gitero cabaye haheze amasaha perezida wa afghanistan ashraf ghani atangaje i geneve mu suisse mu nama mpuzamakungu yiga kuri afghanistan ko yashizeho umurwi w'abantu cumi na babiri biteguye kugiranira ibiganiro n'abatalibani talibani mu mugambi wo kugerageza guhagarika intambara sena ya amerika ejo yaremeje ku bwinshi ibwirizwa riyiha uburenganzira bwo kubandanya yiga ku nteguro y'itegeko igamije kurangiza imfashanyo igisirikare ca amerika gihuruna n'impuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite ruriko rurarwana muri yemen benshi mashinga amateka abarepublikani n'abademokrate ntibahagaritswe umutima gusa ntibahagaritse umutima gusa n'amakuba iyo ntambara muri yemen yate, yateye mu banyagihugu ariko nyabuna batewe ishavu n'uko perezida wa amerika donald trump adashaka guhana ubutegetsi bwa arabiya sawudite mu kuba bwarisha umenyeshamakuru jamal kashogi ibitero vy'indege birongowe na arabiya sawudite ku bahuti barwanya leta ya yemen bikorwa n'ibirwanisho bigurirwa muri amerika bimaze kwica ibihumbi by'abanyagihugu muri yemen bisambura amavuriro kandi bisambura n'imihana itari mike radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze j'ubutungane bw'u rwanda bwatangaje ko aribwo bufise umunyamakuru ndayizera focus yari amaze iminsi igera kuri munani umuryango we uvuga ko utazi aho uri ni inkuru ya asum takaboyi akorera ijwi rya amerika i kigali mu rwanda ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu munyamakuru ukorera radiyo bbc mu rwanda akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba umuvugizi w'uru rwego modeste mbabazi yatangaje ko umunyamakuru focus ndayizera yafatamo ibikoresho biturika dinamite mu rurimi rw'igifaransa uyu muvugizi yeretse abanyamakuru bagenzi ba ndayizera ibyo urwego ahagarariye ruvuga ko rwamufatanye gusa we ntiyavuze ibyo ari byo kuko yatangaje ko nyir'ubwite ari we watanga amakuru arambuye mu buryo yafashwemo ndetse n'umugambi yari afite abanyamakuru ntibatinze kubaza mugenzi wacu nk'uko uvugira urwego ribu yari abisabye ku ruhande rwe mu ijwi ry'ikiniga umunyamakuru ndayizera yahishuye icyo yari afite ku mutima kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya ibyo iperereza ririmo kugeraho bamfatiye nyine hafi ya stade nyamirambo uko bamfashe baramfashe banjyana mu nzego zishinzwe umutekano ubwo kugira ngo bakore iperereza bambwiraga ko ari ibyo nkekwaho azamenyesha ibi ngibi nibwo nkibibona ntabwo mbizi ntabwo namenya ahantu banjyanye mvuye kuri sitasiyo ya remera ahandi nafungiwe ntabwo ntabwo mpazi icyo navuga ni uko ntabwo nabuze ndahari inzego z'umutekano zari zirimo zikora iperereza kandi nibwira yuko zizakomeza kugira ngo ryuzure neza imvugo za ndayizera zabaye izitungura umuvugizi w'uru rwego modeste mbabazi wari wabwiye itangazamakuru ko ibyo ndayizera akurikiranyweho aza kubyivugira noneho ibyo bitabaye mu ijwi rye uyu mbabazi yahisemo kumvikanisha ibyo yari yiteze ko umunyamakuru ndayizera yagombye kuba yasobanuye uyu munyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba kuko harimo ibikorwa bitandukanye yafatiwemo yinjiye muri ibyo bikorwa kugira ngo ahuze ibikorwa na bagenzi be icya mbere ibi ngibi mureba ni ama explosive n'amadinamite yafatanywe agiye kuyakira ahantu i nyamirambo hafatwa twabonye amakuru y'uko hari ibikorwa nk'ibyo biriho bitegurwa bitegurwa na focus na bagenzi be afatanwa n'ibyo yari agiye kwakira n'uwari ugiye kubimuha bose batangira gukurikiranwa umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha yunzemo kandi ko umunyamakuru yafatanywe n'abandi ntiyasobanuye niba n'aba ari abanyamakuru cyangwa se abandi bantu basanzwe imbere y'itangazamakuru ryari ritegereje uyu muvugizi ntiyagaragaje abo bantu bandi bafashwe nta n'ubwo yatangaje amazina yabo yongeye kwisegura asobanura ko uyu munyamakuru ndayizera yerekanye wenyine kuko ari we wari wavuzweho ko yazimiye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umugore wa ndayizera fokasi mukarugira shantari yari yamenyesheje ijwi rya amerika ko umugabo we yaburiwe irengero yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye muhanga ntabwo rero nongeye kumenya amakuru ye gusa ese byambereye urujijo kuko ubundi mu busanzwe nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye nabo ibibazo wenda ngo mbe ngo nibo nashakira ni ukuvuga ngo kuri ngewe ni urujijo numva byaranyubeye umuvugizi w'ubugenzacyaha yemeza ko gutinda kwerekana uyu munyamakuru kugeza n'ubwo umuryango we utangaza ko wamubuze bifitanye isano n'ibyaha akurikiranyweho ntekereza yuko ahubwo dosiye yose yarangiye impamvu abivuze kuriya nanjye ntabwo bisobanukiwe kuko n'umuryango we urabizi ni uko hari hashize icyumweru igikorwa nk'iki nta nzego na rumwe rwigeze ruvuga ko rufite fokasi ibyaha by'iterabwoba ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha itegeko riteganya igihe agomba kumara mu iperereza ry'ibanze hari n'uburyo bikurikiranwa butandukanye n'ibindi byaha bisanzwe byari ngombwa yuko iperereza rikorwa kandi rigakorwa mu mutuzo rigakorwa mu buryo nta wundi muntu urivangira ari nayo mpamvu igihe kigeze tukamubagaragariza mbabazi modeste uvugira ubugenzacyaha bw'igihugu asobanura ko iperereza rigikomeza kuko hari abandi bagishakishwa muri iyi dosiye uyu muyobozi akemeza ko hatari hakamenyekana aho ibikoresho byari kuzaturikirizwa n'igihe byari kuzakoresherezwa mbabazi avuga kuri iki cyaha cy'iterabwoba gishinjwa ndayizera yagize ati kiramutse kimuhamye kandi bishingiye ku mategeko y'u rwanda yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi arakenuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho ibikorwa byo kwitegurira amatora yo mu kwa cumi na kabiri birarembye kuno wa gatatu intara ya kivu ya ruguru yaratanguje ibikorwa byo kwamamaza emmanuel ramazani shadari shadari ni umukandida yatanzwe na perezida kabira ibyo bikorwa byakozwe yamara atariho ari ibindi kuri ino nkuru n'umumenyeshamakuru wacu claude ganza munyamagana yakurikiranye uko byagenze ibikorwa byo kwamamaza umukandida emmanuel ramazani shadari ushyigikiwe na perezida joseph kabila n'abandi bahuriye muri fcc cyangwa front commun pour le congo mu ntara ya kivu y'amajyaruguru byatangijwe nyir'ubwite adahari byatangijwe na guverineri w'iyi ntara julie paruku kahongya uyoboye intara yugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe y'abarwanyi ariko kandi itanorohewe n'icyorezo cya virusi ya ebola ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake serivisi nyinshi za leta zari zahagaze kuko abakozi b'iyi ntara bari kumwe n'umuyobozi wayo mu bikorwa byo kwamamaza Emmanuel Shadari byabereye kuri Stade de l'Unité iherereye ahagana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Guverineri Julien Paluku yabwiye imbaga y'abaje muri iki gikorwa ko gutora umukandida Emmanuel Shadari ari uguhitamo icyizere cy'imirimo ku rubyiruko n'imibereho myiza ku bakozi. Ni uguhitamo imiyoborere myiza, kurwanya ruswa, kurwanya ubujura n'ubwambuzi, iterambere ry'ibikorwa remezo n'iry'igihugu muri rusange byose bizagerwaho ku butegetsi bwa shadari bimwe mu by'umukandida ramazani shadari yijeje abaturage ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa lubumbashi harimo kuvanaho amafaranga y'ishuri mu mashuri abanza kandi yavuze ko naramuka atowe bizahita bitangira gushyirwa mu bikorwa bamwe mu batuye mu mujyi wa goma basanga uyu mukandida ufite nimero cumi na gatatu afite amahirwe ashingiye kuri izi mpamvu bagarutseho.
Probleme yenye opposition iko nayo ni kwamba hawakuweza kuelewana, ndio kwa maana wamepata shite ya kwamba wanapatia ubundi ikibazo batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite ni uko bananiwe kumvikana kubahagararira bahita baha amahirwe umukandida ushyigikiwe na Kabila. Baranabyivugiye ko bakorera amashyaka yabo ntibakorera igihugu. birerekana ko bazatsindwa kuko mu matora biba bisaba ko abantu bashyigikirana kubera rero bacitsemo ibice bigaragaza ko bazatsindwa amatora turizera ko emmanuel ramazani shadara azatsinda kuko impamvu ya mbere yatoranyijwe na perezida kabila ubwe iya kabiri abanyekongo barifuza ko abayobora iya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice bimuhesha amahirwe yo kubatsinda tumwifurije intsinzi kandi tumusaba ko namara gutorwa azakora ibishoboka ibibazo by'umutekano muke bikarangira muri ntara ya kivu y'amajyaruguru
ajaribu kumaliza hiyo usalama kidogo inapatikana katika este ya congo inapatika katika province ya kanal kivu ramazani shadari avuga ko mirongo ine ku ijana by'amafaranga aturuka mu ntara azajya zigumamo mu rwego rwo kuzifasha mu iterambere ryazo ibi bisanzwe binateganywa n'itegeko nshinga ariko henshi ntibyubahirizwa avuga kandi ko azatanga buruse ku banyeshuri muri kaminuza mu gihe harimo gushira icyumweru ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye haba ku bahatanira kuyobora igihugu n'abahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko hari bamwe mu bakandida perezida bataratangira kwiyamamaza theodore ngoyo uri mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu ntaratangira kwiyamamaza impamvu ngo ni uko ibikenewe byose bitaruzura ngo yavuga ko nta mashini z'itora zigomba gukoreshwa kuko ngo zashyiriweho gutsindisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi Theodore Ngoya avuga ko ataranahabwa abapolisi makumyabiri na batanu bacungira umutekano buri mukandida perezida cyakora ntarerura neza niba atazitabira amatora mu gihe yakoreshwamo imashini z'amatora Martin Fayulu nawe avuga ko yandikiye ubuyobozi bushinzwe iby'indege za gisivili asaba uburenganzira bwo kuguruka no kugwa ku bibuga by'indege bitandukanye mu gihe yiyamamaza kuva ku itariki makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi kugeza kuri makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gutaha ariko ngo ntarahabwa ubwo burenganzira Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika claude ganza nawe nyine arakenuye tuve mu rwanda ace dukubitira mu burundi aho urwaruka rwaheje amashuri ntiruronke amahirwe yo kuronswa akazi ruki ruri mu mashyirahamwe yo kwiyungunganya basaba leta kutaza barabakura ko amakori kugira ngo bashobore kwiteza imbere ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu gitega fidel antoine sabimana mu ntara ya gitega urwo rwaruka rukiye mu ishyirahamwe ya jidec action de jeunes unis pour le développement communautaire mu rurimi rw'igifaransa iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane rishinzwe n'urwaruka rwahejeje amashuri yaba ayisumbuye y'ubuhinga canke za kaminuza ariko ntibaronke amahirwe yo kuronswa akazi iryo shyirahamwe ya jidec abarigize bavuga ko bishize hamwe igisata cose kigize ishyirahamwe gifise uwugitwara yize ivyo bijanye n'ico gisata nizigimana devote ni umunyamabanga wa jidec turakorera mu gisata cy'uburimyi tugakorera mu gisata cy'ubworozi tugakorera mu gisata cy'ukuziganya no kuguranana tugakorera no mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu hamwe n'igisata cy'imyuga ibyo ni byo bisata twari ko dukoreramo muri iki gihe ariko hariho n'ibindi turi ko tuhategura kuzokoreramo mu minsi iri imbere nk'ikijyanye n'agateka kazina muntu hamwe n'ibidukikije amveronema muri make dusanzwe turi abanwanyi benshi bishyira hamwe kubera iyo mice yose ifise abayigize bikorwa birakogwa ajideke rirakorana n'abanyagihugu mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi uko bimeze ngaha nk'ubu unye umurimyi turamuha imbuto akagenda akarima tuyimurosa kuri gusa ku buntu akarima hama yejeje agashorera ngaha tugaca tumurosa uburyo bwo kwikenura ashoye tukamurosa amahera kugira ngo nawe muri wa muryango asanzwe abayemwo agire icyo awunguye nka mu ntara ya gitega dukorera mu makomine atanu ariko no mu zindi ntara urasanga hari intara dufisemo abanwanyi nko mu ivyo bijanye n'uburimyi tukabaroza imbuto bakagenda bakarima hama bejeje bagaca bashorera ngaha nyene uko nako bitunganijwe no mu bworozi umunyagihugu wo mu yindi ntara arashobora gushima umugambi aje tukawumusigurira hanyuma akaza akagura nk'igitungwa ashatse nko kukigurisha aratubwira ati bimeze ukuntu uku n'uku tukamuronderera umukiriya kumwe no mu bijyanye n'ubumenyi muri edikasiyo cya gisata cyacu turigisha iyo myuga itandukanye ari nk'ushaka gukora amasabune avuye mu yindi ntara araza tukamwakira tukamwiza ego aha turi ni mu biro mugabo turafise sale yabigenewe yo kwigishirizamo bigirimana adeline umunywanyi wa jideke avuga ko kuba muri ajideke vyamuteje imbere umushomeri uri muhira nta gasabune waronka nta n'utuvuta waronka uraza abajene dukeneye twishi ariko ubu aho tugeze turaronka twankenerwa tumwe tumwe dushobora gufasha umuntu w'umushomeri gushika aho twaramenyanye n'abantu turamenyeraho n'ibintu vyinshi umujene ahari atoba amaze kuja hamwe n'abandi ngo aje mwishira hamwe mbona ko umenga ari n'uruhombo twebwe ngaha n'ukuri turitunze kandi turifashe naco gituma dusaba na leta yuko ahubwo yodufata mu mugongo ikagira ikidufashije kugira ahubwo tuzamuke gusumba nabo bagerageza kwiyungunganya zimwe mu ntambamyi zikomeye bahura nazo mu iterambere ni amakori basabwa mu gihe baba batarashinga imizi ngendabanka claudine ni umunyabigega wa ajideke abatoza bikori nk'abo tumaze kubona nabo muri komine baraza nyene bakavuga ati mutegerezwa kuriha amahera ya naya iki ibintu nk'ibyo ibiraho duhombye nyene kuko urumva ntacyo tuba dufise murumva agaca baza ngo tubahe kandi atacyo dufise ahubwo nka leta nk'umunyashyirahamwe ntuyisaba ahubwo ko ariyo yofasha abishyirahamwe ntibasaba amakori kuko urumva bo bariyunze kugira ngo abange botere imbere mugabo urumva si bo baca baza kubaka n'utwari bafise mu kigo api kijeje korohereza abanyamitari n'amashirahamwe bavuga ko ishirahamwe rihabwa amezi atandatu gusa yo kudatanga ikori mu gihe ryujuje ibisabwa naho ku bijanye n'amakori basabwa na komine bamwe mu batoza kori ba komine gitega batubwiye ko ikomine yose ifise uko yitunganije mu bijanye no gutoza amakori igitega fidel antoine nsabimana kubw'ijwi ry'amerika mu kanya akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere yaho tubanze tuje mu ikambi ya nyarugusu muri tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahahungiye zinegura ivyigwa n'indero zitangwa ku banyeshuri muri iyo kambi kubera ngo abigisha benshi atabushobozi bafise kandi bigisha ivyigwa batigiye babivugiye kuri mikoro menyesha amakuru y'ijwi rya amerika james jovin ndiga mu mwaka w'umunani kwiga ni ibintu bigoranye kubera dushobora mwinshi twiga ndigamo jewe turi abanyeshuri ijana na cumi na batatu turafyikana ku ntebe dushobora kwicara nk'abantu bane wumva tugafyikana kandi n'abarimo batwigisha barimo batwigisha nk'umwarimu umwe ashobora kutwigisha akaduha ikuru zine nk'isaha yiwe tube tuyigamwo ikuru akaza agasohoka akaduha amanote tukanota twe tunota tukaraba ko twe suplikana twe suplikana aza aduha intro dukora ku ishuri niho bica biza tugorana umunyeshuri ukazumva ya dubuye abarimo natwigisha neza ibibazo kijyanye n'indero mu ikambi muri buno buhungiro turimo no mu gihugu biratandukanye cyane hari itandukaniro rinini rwose cyane turavye by'ukuri nk'abarimu bo mu gihugu cy'u Burundi baba ari abarimu babimenyereye babyigiye bafise ubushobozi bwabo muga tugiye kuraba ngaha muri iyi Tanzania muri iyi nkambi turimwo eh, sinzi ko n'ahandi mu nkambi ari kubiri ariko mu nkambi je ndemwo ndi umwigisha ariko ndaraba abarimu benshi usanga ata bushobozi bwo kwigisha bafise bigiye umwe usanga yarigiye kuboha insinga ugasanga arigisha ibiharuro igifaransa ubundi usanga yarigiye guteranya amazi uno munsi ariko arigisha umwana guteranya indome atabyo yigiye Eh, ni ikibazo gikomeye cyane Eh, n'ikindi kibazo gikomeye cyane rwose kiza ni iki usanga abana batagira aho bigira kandi umwana nawe kugira ngo yige afise umu- amerewe neza nuko aba afise intebe yicarako akaronka ico yandikiramwo akaronka naho yinyegeza izuba mugabo no munsi bigira munsi y'igiti abana eh, aho bashize uduhema vyaratabaguritse amahema ugasanga ni ikibazo kirekire rero ku bijyanye n'ish- n'amashuri y'inyarugusu ku vyerekeye tugiye kuraba ishuri ry'inyarugusu dufate- dufatikanije ne- n'ay'i burundi je mbona atari co kimwe kubera inyarugusu aba- abarimu b'inyarugusu usanga higisha abarimu batabi- batabi- batabimerita ku ishuri bata- baba batahejeje nk'amashuri rero u- uciye ugenda kuraba ukuntu bigisha uca usanga ataha umwana ashika je nka je nk'umuvyeyi no- jewe kugira ma- kugira ivyigwa bitera imbere kandi abana bazogere kazoza mu buzima bwabo mbona yuko bohindura nk'abarimu bakaza ba- barahashira abarimu baba barize mu mashuri yerekeye ivyokurera abana Mu- ku bibazo cy'iniforume abantu bose nta n'umwe atazikeneye kandi iniforume kuko ku ishuri barazikeneye turafyikana kandi n'indusha usanga mu ishuri ari nyinshi umwe usanga bamwe bahagaze kwandika baye bandika nabi ikibomora rero cya byose ni ubwishi bw'abana mu mashuri abana mu mwaka wa mbere mwaka wa kabiri kandi uko baba ubwishi mu ntango niko bagenda baraduga bagumana ubwishi bwabo usanga umwana yicaranye ko n'uwundi intebe yicaye ko abana batanu ugasanga mu ishuri rimwe rimwe abana amajana abiri ijana n'itanu ijana n'inani ijana na mirongo icenda aho winanase bakaba bake cyane ugasanga ufise abana mirongo umunani nko ku bijyanye n'abana bagenda ku ishuri ata makaye bafise ata birato bafise nibaza yuko nk'ishyirahamwe yo kwitanga ikaziratanga ivyo bikoresho kubera ugiye kuraba nk'ukuntu tubayeho ntibimeze neza nk'umwana yoba yara- yaramenyeye mu burundi uca usanga ku bintu bimugoye ku bij- ku bintu bijyanye n'ubuzima kubera turya nabi nk'ubwo bugori ubugumiye ko umwana ni hamwe nyine uca usanga naho ava ku ishuri asanze watetse ubwo bushaza ugacumba ubwo bugari uca usanga ataburya rero kugira asubire ku ishuri uca usanga bimugora nka jewe nk'ishuri nigishijemo yarimo abana ijana na batanu mu wa gatatu rero aho ku kintu kijanye no gutahura icigwa ntikiba kigishoboka kubera uca usanga abana ari benshi rero nk'ico nosaba bokongeza nk'amashuri niko bokongeza amashure bakubaka ayandi nko mu ishuri usanga harimo nk'abanyeshuri mirongo itanu mwandika neza usanga atandura irimo iyo amashuri yo mu burundi nta- ntaho bihuriye na yino mu burundi niho twiga neza kandi twashobora kwiga mu ishuri rimwe abanyeshuri mirongo ine tukiga neza tugatonda kandi n'abarimu batwigisha batwigisha neza cyo kimwe no ngaha bivana n'uko umwarimu afata umunyeshuri abarimu bo ngabo barafata abanyeshuri cyane urashobora kuba kubera yamakaye akenyuka ugasanga waye wimura mu rindi kaye umwarimu aca gusohora niho rero uzosanga umwarimu hafata- hafa- umunyeshuri afata nabo umwarimu niko boraba neza ukuntu abanyeshuri biga kandi bakaraba n'abarimu bari bajejwe kwigisha iyo nsize muhira kubera ndatora ikaye nkasubiramwo ivyo baba batwigishije kw'ishuri nkiga iyo tugiye gukora entero muga kubera vya bintu baba baca- vyatwigishije kw'ishuri atavyo baba baratwesupurise bica bitunanira kugira ngo ibi bintu bigabanuke bobanza kuraba uburongozi buhari ukuntu bwagiye burakurikirana abarimu bashyira ku kazi ni abarimu babishoboye cyangwa ntibabishoboye kandi eh, dushitse nta bantu benshi bari bize ibyo bwigisha bahari mugabo gushika uno munsi bariho ari benshi bahereje no ngaho imbere yabo uburongozi burabe je dukure haba abantu batafise ubushobozi bwabyo hanyuma dushireho iki abashoboye kwigisha abana bacu kugira ngo ntituzosanga turiko turica abana bacu kigira kabiri amashirahamwe yubake amashure menshi cyane kugira ngo abana bagabanuke mu mashure umwarimu yoroherwe kwigisha abo bana
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
hehe dupinge hehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingirike wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno munsi ku vyerekeye inkuru ya nuganuzwe turagaruka ku vyanditse ku mbuga ngurukanabumenyi kwihagarikwa n'ifungwa ry'abasirikare b'intwazangabo z'abakukuruke mu gisirikare ca kera mu burundi zo ku rwego rwo hejuru baharigaritse ku mutahe w'umushikirizamanza mukuru wa repubulika bikekwa kuba baragize uruhara mu yica rya perezida melchior ndadaye yagandaguwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri iyo nkuru mugenzi wacu eroje wirikaneza hari nairobi yayigarutseko n'abashingwamanza bacamanza babiri ni maître Fabien Segatwa uranira abasigwa ba nyakwigendera ndadaye hamwe na maître Isidore Rufiri yahoze arongoye urwego rw'abashingwamanza mu Burundi Eloge yanaducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi aturabira ariko arahavugirwa duhere kuri uyu yagira ati ego nibabafate ubu nawe asa n'uwumwishura muri makati ihorihori imara umuryango uwundi nawe yandika avuga ngo nibarondere n'abandi aho binyegeje hose mu isi uwundi nawe ati nindera muri iyi si reka turindire ivyizigiro vyacu ni ku mana honyene tubandanirize kuri uyu yagira ati ntibigira ifatiro izo ntwazangabo zari mu mabanga perezida nkurunziza aja ku butegetsi niba hari icaha zagirizwa kubera iki bazifashe zimaze gukukuruka uwundi nawe ati uzoramba azobona nayo mugenzi we muri makati birababaje cane ubu nawe ati ubutungane nibukore budahengamye utaco yagira rekurwe ubugifise nawe ahano ubwo butungane na metre fabien segatwa buranira basigwa ba perezida ndadaye nibwo avuga ko yifuza akemeza ko yakiranye umunezero ihagarikwa ry'izo ntwazangabo jewe mbona ari intambwe ikomeye y'ubutungane kuko bujya kwica umukuru w'igihugu mu gihugu izuba ripfa nibara ku mutemere ku gihugu gifise inzego gifise ubutungane gifise abategetsi umukuru w'igihugu agapfa akagenda akagirire nk'uko umenga ntiyabayeho birateye agahinda nicyo gituma jewe mbona vyakiriye neza cane kugira ngo ibintu bishobore kuja mu buryo ariko Maître Isidore Rusikiri yahoze atwara urwego rw'abashingwamanza mu Burundi asanga abo bishira mu buryo bataraboneka ubutungane buriho ni ubutungane abarundi batizeye gukurikirana urupfu rwa ndadaye ni ibintu bisanzwe na twebwe twemera mugabo ubwo butegetsi buriho sibwo tubona bufise ibyangombwa bikwiye kugira bushobore gukurikirana iyo dosiye ataho buhengamiye bukurikije ubutungane gusa twabyakiriye rero nabi kuko mu gihugu nta mutekano uriho iyo ata mutekano uri mu gihugu rero nta kintu na kimwe gishoboka nta butungane bwiza bushoboka n'abashingwamanza bogira bati bo batabara bagenda bafise ubwoba kuko twarabonye ibyo bakoreye abashingwamanza bagerageje gutabara bamwe bari muri ya kudeta y'ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza mu masezerano y'iyarusha baba abanyepolitike abari mu migwi y'inyeshamba yagwanya leta n'abasirikare b'igihugu bari bemeranije ko bose baronka ikigongo c'agateganyo ku vyaha bagirizwa muri kahise sega twasigura ko ivyo bitobuza bikekwa kubazwa ntibavuze yuko imanza zirimo zitegerezwa guhagarara kugira ngo bagire ikigongo cy'agateganyo urwo rubanza rutegerezwa gukurikiranwa kandi noneho rega hari ibintu bibagira byose ibi turiko turacamwe muri ubu burundi byose byabaye kuko yishe ndataye nta kindi cyatumye ibyo bintu biba niyo arusha bamwe bemera abatayemereje bayemera uyu munsi abayemera n'ibindi n'ibindi n'ibindi byose byavuye kuko abantu bagumye bakora amarorerwa muri kino gihugu kuva igihugu cikukira gushika n'ubu uwukoze ikibi ari wahabwa intaye ariko rusikiri si uko abibona iyo dufashe rero umugambi wo kurwanya kudahana ibyaha tuwuvuga mu buryo bw'uko wokogwa n'abantu ataco biyagiriza mu mabi yabaye mu burundi umuntu wese azi yuko afise ikintu yagirizwa canke yiyagiriza mu mabi no mu bwicanyi no mu mahonyabwoko yabaye mu mirongo itandatu na gatanu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu n'imyaka yose yakurikiye babandanya ibyaha vy'ubwicanyi kabanyi k'agahomerabunwa aba yavuyemwo kuko umuntu atanga ico afise ntawutanga ubutungane atabufise nta mwicanyi aca imanza z'abicanyi ntibibaho abitwa ko baba bariko bararwanya kudahana ibyaha sibo aranatanga igihe yibaza ko coba ciza ko imanza z'abikekwa ko amabi kahise ziburanishwa ituze mu gihugu rizoza abarundi nibaryizere nibashire umutima mu nda nibihangane uburundi buzoronka ituze izo manza rero ni ico gihe zoheza zigakurikiranwa kuko zizoba zikurikiranwa n'abantu ataco biyotsa muri ayo mabi yose yabaye ivyo tubishikiriye uburundi buzoba bukize turangirize kuri ubu yagira ati iminsi yose n'aba exefab imana ibatabare eroje wurikaneza nayirobi ijwi rya amerika jawurika neza no kuri we duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gukurikirana kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com akoze fasile gebehu yegeranije amajwi na jenera yamufashije mu buhinga bw'ivyuma nanje diane nahazuye twari kumwe ndayifurize kubandanya mururanirwa mu vyo muri mwo vyose turaza kongera saa kumi muri muri isanga aho tuza kugaruka ku vyerekeye inama igira mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu vya afurika akarere k'ubuseruko izotangura ejo ku munsi wa gatanu aho bukera